Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri efemu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efemu mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mutsoto micuka kibi kigenda nuko iyi leta y'ubu yihagiye ubutegetsi idashobora kuvuga ngo n'izoguma irongora igihugu ntitugire leta y'imfatakibanza uwo ni dogiteri jean minani uyobora ihuriro sinaredi rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi cyari cyanzanye cyane cyane ko ari ukugira ngo dushobore guhura n'abo banyepolitike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ibyo abari bateye gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye rero uno munsi kwari ukugira ngo bababwire ingene igihugu cyifashanya naho uwo nawe ni evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndfdd bavuga ku byavuye mu biganiro byatumiwe n'umuhuza benjamin mukapa amakuru yacu tuyahereye iyarusha mu gihugu cya tanzania aho uyu munsi ibiganiro bihuza abarundi byarangiye nyuma y'iminsi ine bibera iyarusha mu gihugu cya tanzania ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claveri niyo nkuru umuhunza mu matati y'abarundi arashima ingene abanyepolitike baganiriye bahuza mu minsi ine bari bamaze mu biganiro iyarusha muri tanzania mu gusozera ivyo biganiro benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania yavuze ingingo zikomeye zashitsweko zigera ku icumi harimo guhagarika ubwicanyi no kubahiriza agateka ka zina muntu Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha peace.
atabitavye ibiganiro byose babonye ko amasezerano y'arusha ari umushinga w'amahoro n'umutekano birama mu burundi ati yabwirizwa kandi kubahirizwa agateka ka zina muntu haba mu vya politike mu vy'ubutunzi no mu vy'imibano ku barundi bose ati ikindi nuko biboneka ko amatata hari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu kandi ko babwirizwa gutahukanwa vuba ivyo bahunze vyavuyeho abanyepolitike bose bari muri ibi biganiro barahuriza hamwe mu gutera ivyatsi ubugizi bwa nabi bwose ababukora abo ari bo bose ati nabo bashaka gushika ku butegetsi ntibakwiye gukoresha igikenye ati uburundi burafise ubwigenge ntangere bwo guhindura ibwirizwa shingiro atariko uko ibintu vyifashe icihutirwa si ico ahubwo no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu Priority should be given to the consolidation of peace and stability of the country.
mukapa avuga ko ariho intambamyi zikomeye kugira ngo ibiganiro bitange umuti urama yamenyesheje ko agiye gusaba ko haba inama yihuta y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko kugira ngo bamufashe kuzikura mu nzira There is an imperative need to hold an East Africa Community Extraordinary Summit.
atengeye gusaba ko hatumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere ati icomora ni uko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hamwe n'ubugizi bwa nabi buhari reka n'icatumye haduka amatati ati ndizera neza ntakekanya ko ivyo ari byo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba I am persuaded that the four thematic areas remain the basis for the next dialogue session.
nawe umuhuza atashatse kuvuga izo ntambamyi abahoze batwara igihugu cy'u Burundi babwije ijwi ry'Amerika ko harimo kugondoza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro Domitiano Ndayizeye ni umwe muri abo bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urashima ibyavuye mu biganiro Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe icyo kwizeza abarundi je natahanye ni uko bwa mbere bose bemera yuko uburundi bwishyira bukizana abarundi bishyira bakizana ni ukuvuga bashobora kwitunganiriza akazoza kabo icyo ni icya mbere nabonye abantu bose bahuriye ko hanyuma ikindi cyari cyanzanye cyane cyane ko ari ukugira ngo dushobore guhura n'abo banyepolitike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ibyo abari bateye gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye rero no munsi kwari ukugira ngo ndababwire ingene igihugu cyifashe hanyuma basubize umutima mu nda ndanezerezwa cyane nuko benshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha hanyuma hari n'abandi bavuga bati jewe ninumva ntunganiwe mu mutima nzoza mugabo bararose umwanya wo kumbaza ibibazo byinshi cyane ingene igihugu cyifashe hanyuma ndabasigurira kandi ndabona yuko bamwe n'abandi batanguye kubitegera rero jewe ikinezereje ni uko mbona neza yuko uburundi buri butekanye bumeze neza kandi n'abari hanze bashobora kuzotahuka hanyuma ibibazo byose biraba igihugu cyacu tugaheza tukabyivugira twebwe abarundi kuko nanone ni twebwe biraba n'urunanese na rede rutavuga rumwe na leta rurashima ko rwashoboye kuganira n'umuhuza ubwo runani mu byo rwabwiye umuhuza harimwo ko hojaho leta mfatakibanza kugira ngo itegure amatora yongere itahukane impunzi ku bwa jean minani atwara urwo runanese na rede iyo leta yomara imyaka itatu igice cya mbere kikarongorwa n'umukuru w'igihugu ahari petero nkuru nziza
mutsoto micuka kibi kigenda nuko iyi leta y'ubu yihagiye ubutegetsi idashobora kuvuga ngo n'izoguma irongora igihugu ntitugire leta y'imfatakibanza ihurikiyemo bose abashamiranye tuyihe ikiringo gikwiye mu myaka ibiri cyangwa itatu itunganye igihugu neza kugira ngo ibibazo byose byabaye ibitunganye abahunze batahe babahe umutekano ukwiye uyumva ko umutekano wiwe udashoboka bamurundi uburyo uko bamurundi umutekano ukwiye yumva yokwemera ko ibyasambuwe byubakwa ko bareka ushira bufuni na buhoro uwo muntu wese adandaza bamuha amatagisi arengeye kandi ataca acunguka baraba ukuryo ubutunzi bw'igihugu bwosubira kuduga icyo bita amplan d'oransement économique umuhuza mu matati y'abarundi yatangaje ko yabonye ko habaye ukumvikana no kuganira bahuza ku bibazo nyamukuru bihanze Burundi bibwirizwa gutorerwa umuti yavuze ko ikindi gice cy'ibiganiro bizoba vuba yifuza ko yaba leta canke abandi bose bafite ico baterera mu mugambi w'amahoro bo kwitaba kamo kiwe Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika abanyamategeko batanu bahagarariye imiryango ivuga ko yabuze abayo mu Burundi kuri uyu wa gatanu bashyikirije ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ibimenyetso bavuga ko bishyigikiye ikirego batanze muri urwo rukiko navuganye n'umwe muri abo bavoka Armel Niyongere mubaza ibikubiye muri ibyo bimenyetso batanze twaratanze dosiye niniya muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku munsi wa gatanu iyo dosiye yari igizwe n'amafoto atari make y'abahohoteye ubuzima twashoboye kumenya hakaba harimo n'amajwi aribyo bita mu gifaransa temonyaje z'ababuze ababo n'ingene babishe bamwe bamwe na bamwe bahohoteye ubuzima bashoboye kugira icyo bavuze ku ngene inzego z'umutekano zabakoreye amahano ibyo byose biri mu byo twashyize muri iyo dosiye twarumbikiye umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha hakaba harimo n'amajyamba y'abategetsi amwe amwe ashobora gutuma umutekano muke uba akavuga abategetsi bamwe bamwe bagiye barashyikiriza amajyambo bagumura abanyagihugu ibyo byose biri mu byo twashyikirije umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha hama turaheza turamuha n'abantu bemeye kugira icyo bavuze ku bwicanyi bwabaye kugira ashobore kugura amatohoza ibyo bimenyetso byanyu umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarabyakiriye yego twarabitanze kandi barabyakiriye kuko twe dusanzwe dufise idosiye twatanze ibyo usanga byose barabyakira kandi baraduha neza yuko babyakiriye kandi twarasubiye kubwira umushikirizamanza wasanzwe mpuzamakungu mpanabyaha yuko tubandanya twegeranya ibindi byemezo byemeza yuko hari ubwicanyi aricyo bituma dusaba umushikirizamanza yuko yo kugura amatohoza n'ingoga amatohoza nyezina kugira abo bantu bose bayikikamukiza kubera amabanga bafise bagahohotera kiremwamuntu baze bakubitwe inkaye mu gahanga n'ubutungane bwigenga tushigikiye ari bwo sentare mpuzamahanga hanyuma se ayo matohoza mwabasabaga ko batangiza vuba na bwangu bababwiye iki Eh baratubwiye yuko bariko barabikora kandi mu minsi iza bashobora kudushikiriza iyi- aho bahagaze ku vyerekeye ayo matohoza mugabo twebwe eh, tubikurikiranira hafi turiko turaraba ingene biriko biragenda turabona neza yuko umushikirizamanza wa sentare mpuzamahanga mpanabyaha aticaye hamwe n'ibiro vyiwe bariko barakora uko bashoboye kugira ayo matohoza nyezina yugururwe mu burundi kandi barazi neza yuko ikiringo bafise ari gitoyi cyane kubera kuva aho burundi buviriye muri irya sentare eh, bafise gushika mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka bazobe bashoboye kugura amatohoza byose barabizi arumeri niyongere uri umwe mu bavoka bahagaritswe i bujumbura mu burundi umuntu yakwibaza agaciro mu byo ukora muri iki gihe kaba ari akahe mu gihe abarundi batagufata nk'umwavoka Eh, abarundi sibo ba- bafata nk'umuhavoka mu by'ukuri umuhavoka n'umuntu aba abirekuwe n'amategeko hama nanje gushika ubu mu vyerekeye mu burundi ndacyari umushingwamanza kuko urubanza ntirurahera burundu Eh, urubanza rwa sentare ya mbere eh, wa- mwarabu- mwarabona ingene rwagenze rwagenze b'amahenyu menshi kandi twebwe dukurikiranwa ntiturarumenyeshwa kugira tufunguruzwe karatsi eh, narasabye mu rwego rw'abashingwamanza b'uruseri mu bubirigi baranyemerera ko umushingwamanza arashobora kuja mu- mu- mu nzego z'abashingwamanza nyinshi zibiri canke zitatu canke zirenga urumva mu gihe mu- baba- bazi yuko eh, ihohoterwa riko rigira bariko barakurikirana amadosiye akomakomeye amadosiye y'ubwicanyi haku- ha- kuvugwamwo inzego za leta ntibitangaje kubona baca bakurikirana abashingwamanza bariko bakora kuri ayo madosiye arico gituma jewe mbandanya akazi kanje nk'umushingwamanza kuko nsanzwe ndi mu rwego rw'abashingwamanza b'uburuseri mu bubirigi kandi no mu rwego rw'abashingwamanza bwo mu burundi nta ngingo abandukiravayo arumeri niyongere turagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cane
kuri uyu wa gatandatu i kigali mu rwanda umunyarwandakazi katia uwamahoro yesheje umuhigo wo kumara amasaha makumyabiri n'atandatu akina agapira ka kirike akaba abaye umukobwa wa mbere ku isi umaze iki gihe kingana gutyo akina kiriketi ari ahantu hamwe ibi byatumye ashyirwa mu gitabo cy'amateka bita guinness book of records katia abaye umunyarwanda wa kabiri wesheje uwo muhigo nyuma ya eric dusingizimana wamaze guca agahigo ko kuba ariwe muntu wa mbere ku isi wabashije kumara amasaha mirongo itanu n'umwe akina umukino wa cricket ataruhutse kuri telefoni ntabwo twashoboye kubona katia uwamahoro ariko turi kumwe na eric dusingizimana wabashije kumara amasaha mirongo itanu na rimwe Ah, dusingizimana wavuga iki ku- ku gahigo katia uwamahoro yesheje ku munsi w'ejo
Eh, agahigo uwamahoro kati yahesheje ku munsi w'ejo eh, kinini cyane navuga yaba ari ukumushimira ishema yaduhesheje n'u rwanda muri rusange kuba yarabashije guhagararira ah, abakobwa bose ku isi ibintu bari baratinye urebye n'ibihugu bikomeye nk'ubwongereza ubuhinde mu cyiciro cy'abakobwa nta bari barabashije kubitinyuka usibye ko mu bagabo byari bigeze kure navuga ko yitanze bibashe bishoboka kandi akaba yaraduhesheje ishema wowe wamaze amasaha mirongo itanu na rimwe ukina uwo mukino utaruhuka iyo uri muri icyo kibuga biba bimeze bite
Eh, ah, urebye eh, kinini cyane gituma umuntu abishobora nu- ni ikiba kimupusa cyangwa se intego n'impamvu iba yabimuteye ariko iyo urimo hara muri kibuga muri net ni ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri uraruha ukabyumva koko ariko kubera intego no kwihangana no kugira ngo uhesh- eh, ishema igihugu cyane cyane ko twebwe mu gukora biriya ni ukugira duce agahigo ku isi ariko tunashaka uburyo twabona eh, uburyo twakubaka stade y'umukino wa kiriketi mu rwanda ubu tukaba twarayitangiye faze ya mbere izarangira mu kwa gatatu ikibuga ubu gisa nk'ikirangiye ibyatsi birimo amasipiko twarayesitaye amazi ariyuhira ubu mu kwa gatatu tukaba tuzatangira faze ya kabiri ariyo paviliyoni izaba irimo eh, aho amaofisi bare club house ah, kirinike n'ahandi abantu bose abantu bicara bareba umukino nubwo mwesheje iyo mihigo uko ari ibiri umukino wa kirike ntago uratera imbere cyane mu gihugu cy'u rwanda ibi bivuze iki kuri uwo mukino
ntabwo iratera imbere mu gihugu cy'u rwanda cyane ariko kuba dukora utu duhigo ni kimwe byo kugira ngo tumenyekanishe umukino wacu mu rwanda ariko tunawumenyekanisha ku rwego rw'isi cyane cyane ko mu bihugu byinshi byagiye bikunzwe n'ubwongereza byatangiye umukino kera ubwongereza ubwarwo ubuhinde ariko iyo tubashije gukora ikintu kibarenzeho ubwabo biba ari imwe mu nzira yo kugira tumenyekanishe igihugu cyacu tumenyekanishe cyane n'umukino mushya wacu mu rwanda eric dusingizimana wamaze guca agahigo ko kuba ariwe muntu wa mbere ku isi wabashije kumara amasaha mirongo itanu na rimwe akina umukino wa kirike ataruhutse mu rwanda turagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika
ndabashimiye nanjye murakoze cyane arakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya reka tubareke mukurikira ikiganiro ntorere kazoza gitegurwa na bagenzi bacu bo muri studio ijambo mu burundi
nturere kazoza ikaze ni gwanyunku bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza muri kino gice cya kabiri ikerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye banza wiyumvira uwo yononewe ibintu kuko niwe ujya kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muri ko muriyumvira iminsi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya bononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture nibatuntura ko aribo benshi uzoca ugira gute
ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu burundi ibiganiro biriko biraba byatanguye kera kandi twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu n'umwe muga abantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva guca muzana ngo ngo nabajya bagize kudeta je navuze ntawe ubwo muvuze biki vuga uti genda mugurure amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe bose ntagire n'umwe avamwo niko ntarabyumva babe babivuga none uwatebagaje ubutegetsi akica abantu n'umuntu yivye impene ko hariho wivye impene nzi ubu afunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbega atanu uri kuramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbega uwo batanu umwe ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro none wese umugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo n'abagizi ba nabi ahubwo twugurura ubusho bwose bavuye baze nabo nyine mu biganiro none ko ibyo batabivuga icerekana yuko bavuga ibyo byose ari akarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe nabi ni uko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ari we aza mu biganiro mugo wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma apfunze ibyo wagumye ukora byose ni haza hazamwo akantu k'igisirikare ubu mu mugambi sene David Deo no havushira mu gisirikare akantu ka gisirikare oya mu bisanzwe iyo uzi ubwenge ikintu cyose uramenya ukigenza mu gihe ushitse uri umusirikare ukora iby'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi mu mugambwe ntunganya ibikorwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikorwa nk'umusirikare igihe nari umushyikiranganje natunganya ibikorwa nk'uri muri leta igihe nari umuyobozi mwishyikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikorwa bijyanye n'icyo gikorwa nkora ni ukuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushyitse ku mudugo niba ushyitse ku mpanuka utatambuka urahindura ingendo ariko uko mwari akadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mbere nk'ubura hati twahuriye munsi y'igiti cy'idarapo nuvuga icyaduhuza cyari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanje ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ibyo birumvikana iyi nicyo gituma rero tuvuga ngo mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu none ubu ari hehe usenera ryawe yayerera ntubimbaze mu giconza ariko arayerera kuko ntawopfa ngo aba- ngo aba- ngo mu muco uyu- ubwo karitiye hamwe yotanga aderese nicyo cyerekana ko aherera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri senedefitede bari kubyumvira umukandida ashobora gusubirira petero nkuru nziza kurongora igihugu general evariste ndayishimiye ashobora ku- guhiganirwa icyo kibanza Ico gihe.
wahapfuye utinya icyo gihe N'aba- n'ababivuga umugabo urumva ntibyari byo De- ntiwigeze nikimenya amenya ko bitari byo Si- urabona ntisibyo byabaye iyo biba byo wari ku- wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka ibyo ntabyo wigeze ubona ndibaza ijya ntebe y'umukuru w'igihugu uno munsi nta ni- ntaho kikuzamo uti noyihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ah, ni ibintu bitangwa n'imana je nico gituma je abantu vyama bariko barantangaza sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ivyo ari vyo guhuriza ko mu gihugu cose guhuriza ko umuntu umwe ku bibazo vyose ari we azobibazwa gushobora guhuza honyene bakahuriza ku muntu umwe imana ibirimo kuko burya hariho ababa bashaka kuba umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ko umuntu umwe ujya ano umuntu ntushobora kugenda uravuga ngo ngo je ngo ndifuza kuba ngo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni general ge nimve ubwo barazi icyo ari cy'umukuru nawe ntabyo w'igihugu wifuza
kuba umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye iki kuzongera ndagusize ayo mavuta." ikizongera sindacanka mugabo ndakubwira Mugabo ndiwoza ngo gukubita guhoha n'imyereka.
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je birananira n'ubwo je sinumva niyo nobihera nk'ubu nyene nka nkumva ko umenga novuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye none ko baye umushikiranganje nka hagati mu gihugu ukaba umugenerali ukaba umukuru eh, ku isonga rya senedefitede none icyo usigaje ni iki?
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka general evariste ndayishimiye no munsi iyo bariko baravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko amasezerano y'iyarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano ivyo ni bande babivuga ubwa mbere barabifitiye uburenganzira Eh, si abarundi
uvuze rero ubu u- duca imanza tudasonye amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sishobora kumva in- bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntihakwije kwi- ntihakwiye kwitoza ni bande bari mu rwego rwitwa guki ni bamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara ejo ubundi umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokoma ndayubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kiringo kigira kane muri senedefitede ibyo murabibona
ariko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye ayo ni matora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi kubaza ico kibazo ni nko gusamaza abarundi kuko ntiturashikana no ku gice cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri senedefudede muvuze twiyumvire ubunyene kuja kwitoza ni ukugira badusamaze ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma tunabishyize mu ngiro maze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko haracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro tu- natwe tu- ega tuzokwikontorora turabe neza hama duce tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiya rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki niho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishyira mu ngiro ni naka mugurumva uno munsi ntihaba haragera kuko nti- ntituranikontorora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutangura kwiyumvira ibindi dushyira mu ngiro urumva ntibi- muri ntibirakunda.
kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri senedefitede ndiko murakora ego cyane sinzi ko umaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanguje isekeza ryitwa kurwanya ubukene uwo mwaka muri senedefudede twayihaye icivugo iti uyu mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene situwuhariye ndawuhariye Umwe umwe wese ku gatwe wese kiwe.
ndawuhariye kurwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abenegihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigera numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi icumi mu mupfuko nawe wobintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi ba bantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye nkunda guca ndabakira umugani ndababwira nti soma no mu ijambo ry'imana bati usibye gukora ca usiba no kurya none bakore hehe ko hari ibishomeri byinshi umve rero ingorane nizo kwa muzi ko we uzobaho ubeshejweho n'uwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise aha we no gufatira nyene ku mukingo awogera utambwiye we ko ubu nyene wihaye ingingo ataretirwa akazi ata muntu n'umwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufa n'inzara ubu nyene ukabinyemerera neza ati je ndocafa n'inzara bwiza ukuri ni ukuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwa ikintu uwo muntu ntacamara iyi si ni ba bandi umwe yacuruza itarena imana yaciye umwaka urumva shebuja aciye mwaka nawe imana yaguhaye itarena urase kuyicuruza ici kwaka ni ukuvuga ici kwaka iyo tarenta yayo kuko ntaco uyimariye none ubu mubaza iminsi mubabwira ngo bakore iki Aba- abenegihugu bose je ndababwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ko ari jewe ndagutorera umugambi erega ni- niyitorere wenyene umugambi gusa ndabaha uburorero je nk'ubu ndakwa akarorero ndafise nk'uburorero nkabu- nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora akarorero je kubwira iyi nkoko iragura inka
agira bati nguhe inzira yoroshe ubunyene gushikuza na mirongo ibiri abubundikiye sawa jewe basi mfashe yuko yakujije ubuswi butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko ugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitari kuba
none ubu wogugwa iki ku bintu byose byazimvye ntiwumva ugugwa ntu- an- ibyo ari byo byose ntushikane ibihumbi bitatu tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi wumvise ingorane ufise W- wa mutahe ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'utu- n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none ntuwuroza
Utabise- ntiwarose umuswi udafise ivyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko u- urinda kugira amahera kwere jewe niga muri primaire je nacaye ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu cumi na zine umutahe nari nawe kubera nakubwiye Natsiba ingene- ibiziriko.
ingene natsiba ibiziriko none uwo mu- umutahe ni wowe gutsiba ibiziriko umutahe ni we wenyene none ntiwumva ko naciye ndo ku mutahe Nari ubu- kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko none ubu bose basivye ibiziriko niyumva ko babura n'ivyatsi batsiba wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka umusesekara ntitwaba duhomvye Ni- rero upfa umuhevye gu- uheba gukora ngo kubera wuhavuronka umusesekara urumva twaba duhomvye turose oya umusesekara mwobura umutahe mugiye gutsiba ibiziriko mwese bobura n'ivyatsi batsibamo tubabura n'ivyatsi batsibamo mubitsivye mwese muca muronka vyinshi mugaca mubishora hanze mugaca muzana amadolari ntimuca mutabagira ama- ama- a- amahinguriro erega erega n- twebwe abarundi ubu ndiko nigisha yuko umurundi wese ategereza kugira intumbero
ndagushimire general evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike ntorere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe utaha barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro ntorere kazoza nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na inosa kimenyi wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze murongerwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika